Ibsi Koomishiniin Poolisii Oromiyaa tibbana kenneen mootummaan riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo shanee jedhee waamu dhibba lamaaf torbaatamii afur irratti tarkaanfiin fudhadhe jechuun beeksise. Koomishinarri Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa miseensonni abaa'oo shanee dhibba tokkoof afurtamii lama rukutamaniiruu jedhan ibsa isaanii keessatti. Namoota qabaman keessaa dhibbi tokkoof afur miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jedhanillee turan. Dhimma kanarratti kan bilbilaan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa himannaa mootummaan dhiyeessu dhugaarraa kan fagaate TPLF diina wabootii kanaaf isaan faana hin hojjannuu jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba.
ibsa koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii naannoo oromiyaa araarsaa mardaasaa tibbana kennaniin naannoo oromiyaa keessatti qaamolee isaan abaa'oo shanee jedhanii waaman riphee loltootni ammoo hidhattoota waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhan dhibba tokkoof afurtamii lama irratti tarkaanfiin fudhatameeraa rukutamaniirus jedhan namootni jaatamii saddeet booji'amuu namoonni jaatamii afur ammoo bakka bittinnaanitti hordoffii uummataaf qaamolee nageenyaatiin to'atamuudha kan isaan dubbatan walumaa galatti qaamolee isaan abaa'oo shanee jedhanii waaman dhibba lamaaf torbaatamii afur ta'an olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuu ibsanii turan akkanuma namoota isaan deeggaraa turan jedhan illee qabuu isaanii haala kanaan ibsanii jiru.
humna kanaaf loojistikii adda addaa meeshaa waraanaa ta'a rasaasa ta'uu danda'a nyaata ta'uu danda'a uffata ta'uu danda'a warra humna kana deeggaran immoo nama kuma tokkoof dhibba sadiif afurtamii tokko yeroo ammaa kan to'annee galmee isaanii seeran kan qulqullaa'aa jiru ta'uu isaati aba'oo shaneen deeggarsa TPLF'n Oromiyaa keessatti miidhaa qaqqabsiisaa tura jennee ibsaa turre humna amma to'annee. dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni dhibbi tokkoo fi afur miseensota TPLF kan ta'an aba'oo shanee wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaannaa jechuudha.
Namoota qabaman keessaa dhibba tokkoof afur kan ta'an miseensota TPLF yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay leenjii aba'oo shaneedhaaf kennaa turanii. jechuun dubbatanii jiru koomishinar jeneraalichi.
Humna amma to'annee dhimma isaanii galmee isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni dhibbi tokkoo fi afur miseensota TPLF kan ta'an aba'oo shanee wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaannaa jechuudha.
Meeshaalee waraanaaf maallaqnis qabameeraa jedhan.
Haleellaa godhameen yoo xiqqaate meeshaawwan waraanaa adda addaa gara shantamii torba rasaasa dhibba jaaf saddeettamii tokkoon qabu. Meeshaan waraanaa kun boombiirraa ka'e hamma kilaashititti. Meeshaawwan waraanaa reediyoo qunnamtii fi meeshaawwan ittiin waraana geggeessan kan akka meedaa manatsirisa jedhamu kan gara shanii humna kanarraa kan qabame ta'uusaa akkasumas humni badii kun badii adda addaa kan ittiin raawwatu. Maallaqa gara qarshii kuma dhibba jaafi kuma torbaatamii torbaa ol harka humnoota kanaatitti saamicha uummatarraa iddoo tokko tokkotti darbanii saamicha qabeenya mootummaa fi uummataati irratti raawwaturraan kan to'annaa jala oolchine ta'uusaa uummata keenyaaf ibsuu barbaannaa jechuudha.
Mootummaan abaa'oo shanee jechuudhaan kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kanneen of waaman dubbii himaan riphee loltoota zoonii lixaa bilisummaa guutaa himata gama mootummaatiin irratti dhiyaatu kana ni haalu.
wajjin paartii kana wajjin oppidiyoo TPLF irraa dhalatte ilfidinnaan immoo oppidiyoo irraa dhalatte amma immoo isaanitti dhukaasaa jirra gabaabaatti nuti isaanii wajjin diina leenjii irraa fudhachuu gargaarsa irraa fudhachuu quunnamtii godhachuu osoo hin taane kallattii hundaan iyyuu ofirraa ittisaa jirra nu waa'ee walabummaa oromoof oromiyaatiif qabsoomna leenjisaa mataa keenyaa qabna. siyaasa mataa keenyaa qabna mul'ata mataa keenyaa qabnarraan ala gargaarsaanis leenjiidhaanis quunnamtiidhaanis wal hin beeknu soba leenjiif yoo ta'e guutummaa oromiyaa keessatti iddoo kudhanii olitti sa'a digdamii arfan ji'a guutuu leenjiirra jirra jechuudha kanammoo kan goonu ofii keenyaan gochaa jirrarraan ala gargaarsa saba kamii yookaan immoo paartii kamiillee hin qabnu jechuudha.
Bilisummaa guutaa akka jedhanitti yoo ta'e mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ajjeesneerraa qabneerraa akkasumas boojineerraa jechuun irra deebiitiin ibsi baasu dhugaarraa kan fagaate jechuudhaan akkasitti ibsanii jiru.
Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Maddaasaan kan wal qabatu waa'ee bilaa isaaniiru. Namni booji'an kun eessatti booji'ame? Mootummaa waraana isaanii gaafa boojinu waraqaa eenyummaa isaallee of harkaa qabna. Mee qabatamaa eessaa argatan? Inni lammaffaan immoo poolis komishiniin waa'ee waraanaa miti. Waa'ee himata siviilii fi himata yakkaa beeka. Kanaaf gabaabaatti dubbii himaa yoo qabaatan waraanni isaanii akka dhukaasa keessa jiran. Akka qodubbiinaa waraanaa ta'an yoo jiraatan deebii kennuu fi dandeenya.
Akka waraana isaan abaa'oo shanii jedhanii waaman boojaa turan kan isaan ibsaa turanii namoonni qabamanis jiru wallagga lixaa keessatti kan hidhamanii jiran jiru namoonni nuun jedhan jiru qaama mootummaa keessaa jechuudha.
Gosoota naannoo Oromiyaa keessa kan socho'u waraana bilisummaa Oromooti jenneerraa haa ta'u malee kan isaan dubbatan uummata qotatu uummata daldalatu uummata barnoota deemu. uummata hojii hawaasummaa geggeessu daandiirraa qabanii gaafa lubbuun isaan qabu deebii hawaasaaf ta'u yookaan deebii kallattii gaafatamaniin deebii ta'uu gaafa dadhaban uummata nagaa qabanii waan mallattoon waraana bilisummaa Oromoo harka jiru itti fakkeessuun yookaan alaabaa yookaan rifeensa itti godhanii yookaan immoo meeshaa ofii qopheessanii itti kennanii waraana bilisummaa Oromooti jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo tokkoon see waraana mootummaa jaatama dadhabsiisuuf leenjiti. Tokko taatee waraana jaatama gidduutti lola bandallee rasaasa fi gaafa fixattu xumura irratti tokko hambiftee ittiin howwareetti malee seenaa harka kennuu keessas hin jirtu kaayyoo akkasiis hin qabdu jechuudha gabaabaatti sobachuudha dubbiin kun.
Riphee loltoonni kunneen torban lama dura godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaawaa Gaanqaatti lammiilee nagaa soddomii ja'a haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru jechuun mootummaan ibsa baasee ture. Kan tarkaanfii isaan irratti fudhate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu haleellaa sana keessaa lubbuudhaan oollee namoonni jedhan tokko tokko ibsanii turan. Jarri kun walumaa galatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo sanyii irratti xiyyeeffachuun Amaara balleessuu barbaadani. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa dhimma kana irratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatu illee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Itumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii duguggaa sanyii, guddii, saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan. yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwatu akkasiin raawwachaa jira. Irraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessas hin bobbaane gocha akkasiis hin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana.
Hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo torban darbe naannoo Tigraayitti ho'aati yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti lola bananiiru jechuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin gara hojii isaaniitti dhiyeenyatti akka deebifaman kan himame Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa gaazexeessitootaaf kennan ilaalchisees bilisummaa guutaa akkas jedhanii jiru.
Nuti tokkoffaa PPLV fi OPD yookaan immoo paartii bilchinaa zirraa tokkotti ilaallaa araaraman qabnu. Bara hedduus lolaa turre. Kan isaanii akkas jedhanii ittiin uummanni akkamitti diina keenya bara dheeraa waliin walitti araarame waraanni bilisummaa Oromoo jedhee uummanni Oromoo duularra jiru akka yaada kaasuuf kana godhan. Lammaffaa immoo tuffii uummata Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo irraa qabanii fi akka waraanni bilisummaa Oromoo hin gurmoofne akka inni humna hin qabne akka inni hooggansa hin qabne akka inni kallattii hin qabne yaaluudhaaf akka godhan irraa dhalate billisi wajjin walitti dhufeenya hin qabnu boris hin godhannu. Inni alaabaan wal qabatu immoo waraanumti mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhu kun kallattii adda addaatiin leenji'anii alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan uummanni Oromoo jaalala guddaa irraa qabu tolfatanii magaala tokko tokko keessatti ittiin uummata gara waraana isaatii jiru kanaa saaxilanii tarkaanfii du'aafaa jecha saamicha irratti fudhachuudhaaf kan qindeessanidha jechuudha. Alaabaan kun alaabaa waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo ta'uusaa beekee uummanni Oromoo yaada jaalala mul'ata guddaa kan irraa qabu ta'uusaa waan beekaniif alaabaa kanaa warshaatu hojjechuu danda'a. Ayyama malee isaan immoo hojjetanii gabaa adda addaa irratti illee gurgurachaa jiru. Qabatanii illee ittiin uummata saamaa jiru. Uummata irra ajjeesanii laatanii alaabaa sana immoo uummata irra buusanii abaa'oodha ittiin jechaa jiru.
Mootummaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo ofii abaa'oo shanee jedhee waamu lammiilee nagaa itti gaafatamtoota hojii mootummaa fi hojjettoota mootummaa akkasumas qaamolee nageenyaa irratti gochoota suukanneessaa akka raawwatanii fi haala suukanneessaatiin akka ajjeesu irra deddeebiitiin ibsi ba'aa turus Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gama dubbii himaa isaaf ajajaa isaatiin dhimma kana yeroo garaa garaatti haalaa turee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggootan darban sadan keessatti jijjiirama mootummaa Itoophiyaatti dhufe hordofuudhaan adda bilisummaa Oromoo gama nagaatiin falmachuudhaaf gara biyyaatti seenerraa fottoquudhaan hanga gaaffileen uummata Oromoo deebi'anitti hidhannoo meeshaa waraanaatiin falmachuuf murteessee akka adda bilisummaa Oromoo irraa gargar of baase erga beeksise waggaa tokko ol lakkoofsee jira. walitti bu'iinsa humna nageegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Abaa'oo Shanee jedhee waamu gidduutti uumamaa tureen jiruuf jireenyi hawaasni Oromiyaa lixaa keessumaa Wallagga lixaa fi Qelleen Wallaggaa yaaddoo keessa seenuu fi lubbuun lammiilee nagaas darbaa turuu gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Be